radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti zacu mwese mwamuze amahoro ikaze kuri radiyo yanyu mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na gatanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda abahinga mu byerekeye amagara y'abantu bagaragaza ko indwara y'intandara ihari cyane kuko igitigiri cy'abayirwara kiri hejuru y'abanduye sida ubushakashatsi twakoze mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani tubukorera mu midugudu itatu yo mu majyaruguru muri musanze twabonye kane n'ibice birindwi ku ijana uyu ni dr sebera fidel umwigisha muri kaminuza y'u rwanda mu rwanda sentare ya rubavu ya gisenyi yarangije kumviriza urubanza rw'abagabo cumi n'umunani baregwa ibyaha by'ikubagurwa ry'abantu bikeka kuba ryakorewe mu ibohero rya nyakiriba ku munsi w'ejo naho uburundi bwifatanyije n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe iradiyo aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi ntimuje kure dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi dushikirizwa na Geoffrey Mutagoma
muri Senegal ubutegetsi bwongeye gukura internet ejo kuwa kabiri nyuma y'uko hurije abatavuga rumwe nabwo gukora imyigaragambyo yari iteganijwe yo kwamagana icyemezo cyo kugeza inyuma itariki y'amatora y'umukuru w'igihugu amatsinda abaharanira uburenganzira bwa muntu arashinja leta gukoresha igitugu n'ingufu nyinshi mu gukandamiza abatavuga rumwe nayo ku ngingo yo kwegeza inyuma amatora hagati aho minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'amerika anthony blinken yasabye perezida Macky Sall gusubiza igihugu ku ngengabihe y'amatora cyari gisanganywe icyemezo cyo kwegeza inyuma amatora y'umukuru w'igihugu yarateganijwe tariki makumyabiri n'eshanu ku kwezi cyashuye Senegal mu mvururu n'inkubiri igaragarira bamwe nk'uburyo perezida Macky Sall yabakoresha mu kureba uko yakongera manda ye ku butegetsi nyuma y'uko abatavuga rumwe n'ubutegetsi basakiranye na polisi mu myigaragambyo yabaye mu cyumweru gishize leta yanze gutanga uburenganzira bwo gukora imyigaragambyo mu mutuzo nk'uko byari biteganyijwe kuwa kabiri yahise itegeka ibigo bicuruza itumanaho rya telefoni zigendanwa guhagarika serivisi za interineti itangazo ryasohowe na minisiteri ishinzwe itumanaho ryavuze ko icyo cyemezo cyabaye ngombwa mu rwego rwo gukumira imvugo zikwirakwiza urwango no guteza imvururu muri rubanda ibiro bya onu bishinzwe uburenganzira bwa muntu n'umuryango amnesty international uharanira uburenganzira bwa muntu byanenze ubutegetsi kutubahiriza uburenganzira bw'ibanze bwa muntu harimo ubwo gutanga ibitekerezo n'ubwo kwishyira hamwe iyi miryango yombi irashinja ubutegetsi gukoresha igitugu n'imbaraga z'ikirenga ku baturage afurika y'epfo ejo kuwa kabiri yatangaje ko yasabye urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera gusuzuma niba icyemezo cya israel cyo kugaba ibitero mu mujyi wa rafa mu karere ka gaza gikeneye ibindi bikorwa by'ingoboka bigiherekeje byo kurengera uburenganzira bw'abanyepalistina mu kwezi gushize nanone ku busabe bwa afurika y'epfo urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera rwategetse israel gukora ibishoboka byose igakumira jenoside ku banyepalistina mu karere ka gaza Israel yahakanye ibiyivugwaho ko yabikora jenoside ku banyepalestina mu ntambara irwana n'umutwe wa kiyisilamu wa Hamas Israel kandi yasabye urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera kutakira icyo kirego ivuga ko yubahiriza amategeko mpuzamahanga kandi ifite uburenganzira bwo kwirwanaho yavuze ko iteganya kugaba ibitero mu mujyi wa Rafa aho abanyepalestina bagera kuri miliyoni bahungiye intambara ibera mu karere ka Gaza kuva abarwanyi ba Hamas bagabye igitero muri Israel tariki indwi z'ukwezi kwa karindwi abategetsi bo muri leta zunze ubumwe za amerika israel na misiri bahuriye kayiro kuwa kabiri bagerageza kwemeranya ku masezerano yo guhagarika intambara mu ntara ya gaza no kurekura abafashwe bunyago n'abarwanyi ba hamasi hagati aho abategetsi ku rwego mpuzamahanga basabye israel kuba iretse kugaba ibitero iteganya mu mujyi wa rafa uri mu majyepfo ya palestina hari za batayo z'abarwanyi ba hamasi bivanze n'abaturage b'abanyapalestina barirwa muri za miliyoni bahungiye intambara umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibumbye antonio guterres yabwiye abanyamakuru ko afite ibyiringiro ko ibiganiro hagati y'impande zombi biri bugere ku cyemezo cyo guhagarika intambara no kurekura imbohe bityo bikaba byahagarika ibitero simusiga byategurwaga mu mujyi wa rafa minisitiri w'intebe wa israel benjamin netanyahu avuga ko abanyepalestina bahungiye muri rafa bazahabwa inzira yo gusohoka banyuze hafi y'umupaka ako karere gahana n'igihugu cya misiri gusa ntiyavuze aho bazajyanwa umuryango w'abibumbye wo wavuze ko nta ruhare uzagira mu kwimura abanyepalesitina ariko misiri yavuze ko izabemerera kwambuka umupaka wayo kuwa mbere ingabo za israel zahuje abaturage bayo babiri ariko abanyepalesitina mirongo irindwi na bane bagwa muri iyo ntambara perezida joe biden wa leta zunze ubumwe za amerika ejo kuwa kabiri yasabye abagize inteko ishinga amategeko kwihutisha kwemeza inkunga ya miliyari mirongo cyenda n'eshanu z'amadolari ya amerika kuri ukraine israel na taiwan ni mu gihe abadepite b'abarepublikani biganje mu nteko ishinga amategeko badashyigikiye iyo ngingo perezida biden yabwiye abanyamakuru ko yahamagariye perezida w'inteko ishinga amategeko kureka inteko yose igatanga ibitekerezo byayo kuri iyo ngingo ntibayobejwe n'amajwi y'ubuhezanguni hagamije gutambamira umushinga w'iri tegeko ejo kuwa kabiri sena ya amerika yemeje iyo nkunga ku majwi mirongo irindwi kuri makumyabiri n'icyenda abarepublikani barenga cumi na babiri bashyigikiye bagenzi babo b'abademokarate kwemeza iyo nkunga perezida volodimir zelenski wa ukraine yahise atangaza ko ashimira leta zunze ubumwe za amerika avuga ko inkunga ya amerika ifasha kurengera ubuzima bw'abanyayukrayine no kuburinda icyo yise iterabwoba ry'uburusiya mu gusoza amakuru avugwa hirya no hino uburusiya bwashyize minisitiri w'intebe wa estonia umutegarugori kaja kalas ku rutonde rw'abashakishwa n'ubucamanza bwabo buramuziza ko guverinoma ye irandura inzibutso z'igihe cy'abasoviyete ziri mu gihugu cye thomas kamirindi nibyo atubwira uburusiya bumaze gutera ukraine mu kwezi kwa kabiri ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ibihugu bitatu bigize akarere ka baltic ari byo estonia letonia na lituania byashenye inzibutso nyinshi zo mu gihe cy'abasoviyete zirimo n'iz'abasirikare b'abasoviyete bapfiriye mu ntambara ya kabiri y'isi yose barwana n'abanazi b'ubudage byatumye umushinjacyaha mukuru w'uburusiya afungura anketi arega abategetsi b'ibi bihugu bitatu ibyaha byo gushinyagurira intwari zatanze ubuzima bwazo avuga ko bagomba kubiryozwa muri uru rwego uretse madamu karasi urutonde rw'abashakishwa ruriho n'abandi bategetsi amagana bo mu bihugu bitatu byo mu karere k'uburayi kazwi nka baltic barimo abaminisitiri abadepite n'abameya ariko ni ubwa mbere uburusiya burushyizeho umunyamahanga wo mu rwego rwa minisitiri w'intebe cyangwa rw'umukuru w'igihugu baramutse baburanishijwe ibyaha bikabahama bashobora guhanishwa igifungo kigera ku myaka itanu nk'uko amategeko mpanabyaha y'uburusiya abiteganya bashobora gutabwa muri yombi gusa baramutse bambutse umupaka w'uburusiya bagakandagira rero ku butaka bwabwo estonia letonia na lituania byigaruriwe n'abasoviyete mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine byasubiranye ubwigenge n'ubusugire byabyo mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na rimwe repubulika z'abasoviyete zimaze gusenyuka muri iki gihe ibi bihugu bitatu biri mu muryango w'ubumwe bw'uburayi no muri otan umuryango w'ubutabarane wa gisirikare w'ibihugu by'amajyaruguru y'inyanja ya atlantika
mubandanye kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya ni amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini ku itariki cumi na zibiri z'ukwezi kwa kabiri isi izirikana ku ndwara y'intandara mu rwanda abahinga mu by'amagara y'abantu batahuye ko iyo ndwara yakwiriye mu gihugu kurusha sida ni nkuru ya asumta kaboyi nta munsi wizihijwe mu rwanda ariko amashyirahamwe y'abarwayi b'indwara y'igicuri bo bavuga ko bakomeje gusobanurira abaturage by'iyi ndwara nabasanze mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali mu nama yabahurije hamwe baturuka imihanda yose kugira ngo bakomeze bumvikanishe ibikorwa barimo byo kubwira abaturage ko iyi ndwara ishobora kuvurwa igakira kandi ko uyirwaye atagomba guhabwa akato abahanga mu by'ubuzima bavuga ko igiciro ari indwara y'ubwonko igizwe n'uruhurirane rw'ibimenyetso umuntu agira birimo guta ubwenge akikubita hasi akagagara akazana urufuro mu kanwa banumvikanisha ko inshuro nyinshi yiruma igice cy'ururimi ndetse akaba ashobora kwirekuriraho umwanda nk'inkari n'umusarani inzobere mu kuvura indwara zo mu mutwe n'imyakura sebera fideli akaba n'umwarimu muri kaminuza y'u rwanda yagaragaje ko iyi ndwara imaze gufata indi ntera mu rwanda muganga sebera anavura mu bitaro by'indwara zo mu mutwe bya ndera ndaguha urugero rw'aho bakoze ubushakashatsi mu masantere de sante atatu yo mu majyaruguru i musanze aho twagiye kureba muri logite zaho dusanga hivurizamo abarwayi mirongo ine n'icyenda gusa habayeho guhugura iyo ndwara abajyanama b'ubuzima icya kabiri tubaha i- ibibazo bishobora gutuma bishobora gutuma umuntu akeka yuko umuntu arwaye indwara y'igicuri tubohereza mu- muri buri rugo birangira bazanye abantu bafi- ba- bagera ku gihumbi magana atanu bakekwaho kugira uburwayi Mi- mirongo inani na babiri bafite indwara y'igicuri muganga sebera yumvikanisha ko iyi ndwara ituruka ku ruhererekane rwo mu maraso ariko akumvikanisha ko byo biri ku gipimo gito cyane ikindi ishobora ngo no guterwa n'izindi ndwara zirimo nka diyabete ndetse kuba wakomereka mu gice cy'umutwe cyangwa se kuba warwara nk'ikibyimba ku bwonko aha ni naho ahera yibutsa ko n'abantu bafata ibiyobyabwenge ku kigero cyo hejuru bashobora kwisanga barwaye igicuri gusa bamwe mu barwaye iyi ndwara y'igicuri bibumbiye mu ishyirahamwe ryashinzwe bagamije guhangana nayo babwira ijwi rya amerika ko batazi uko bafashwe uyu ni iraguha jerive uvuka mu karere ka rwamagana mu burasirazuba bw'u rwanda iyi ndwara jyewe yarangezeho ndangije segonderi nari ndimo gukina n'abandi bana ngiye kum- kumva numva nageze hasi bantwara mu rugo mu- mu- ngarura ubwenge bambwira bati wari wagagaye byagenze bitya nkegera kwa muganga rero muganga ahita ambwira ati ati ushobora kuba ufite uburwayi bw'igicuri ibi byantwaye umwanya kubyakira ariko niyo bingarutse niyo bigiye kungaruka nk'ubu twic- tu- twicaranye nk'ahantu bika- nkumva ko bigiye kungaruka ushobora ushobora kujya no kubona ukaba ndiheje ndasohotse mugenzi we nshimiyiryayo sirive avuka mu karere ka rutiro nawe avuga ko agifatwa n'igicuri yagize urujijo nabimenye ndumva nigaga mu mwaka wa gatatu muri segonderi ariko mu by'ukuri ntabwo nari ndasobanukirwa ko ari indwara y'igicuri twabyitiranyanga n'amarozi amashitani nyuma mu bihumbi bibiri na cumi nibwo waje ku- mu gace dutuyemo nibwo waje kugira ubuvuzi bw'indwara y'igicuri babidusobanura neza badusobanurira ibimenyetso by'indwara y'igicuri mu muryango iwacu bamfataga bisanzwe ariko bitabujije ko hanze hari abantu bambona ukundi kuntu bakambona nk'umuntu udashoboye abenshi bakaba banantinya kunyegera batinya ko nabanduza igicuri kuko bakavuga ngo buriya afite amashitani ashobora kuyatwanduza nabi muganga sebera yumvikanisha ko iyi ndwara iyo ivuwe hakiri kare ikira ariko iyo utinze kwivuza amahirwe yo gukira aragabanuka iyi ni impanuro atanga inama nagira abantu rero bafashwe n'ibimenyetso by'ino ndwara ni ukwivuza hakiri kare kuko ab- abaganga muri iki gihe mu rwanda barahuguwe kumuha akato nibyo ni- niho hajyana eh, cya kibazo mumaze kuvuga haruguru kijyanye na depresiyo kandi iyo umuntu afite depresiyo nk'uko twabigaragaje muri buriya bushakashatsi nta- aba yiyanze areka n'imiti noneho iyo aretse imiti indwara iramuhitana nubwo nta mibare y'abahitanywe n'iyi ndwara mu gihugu hose izwi muganga sebera yumvikanisha ko yica yatanze urugero ko hari abarwayi mirongo irindwi na batatu bari basanzwe bakurikirana mu mavuriro anyuranye baza gusanga badagifata imiti nyuma bagenzuye umwe ku wundi basanga harimo cumi na batandatu bahitanywe n'igicuri abandi baragiye bahagarika gufata imiti kuko babuze ubushobozi basanga hari n'abahisemo kujya kwivuriza mu buvuzi bwa gakondo muganga sebera avuga ko mu barwayi bakira mu bitaro by'indwara byo mu mutwe indera mirongo itanu ku ijana baba bafite igicuri asuta kaboyi ijwi rya amerika i kigali Listen to the radio. Whoa, listen to the radio. Let's spend the night together. Baby, don't go. They sing it on the radio.
uburundi bwabifatanyije n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe iradiyo ku munsi w'ejo wa kabiri muri zone gatumba niho hahimbajwe uyu munsi aho bifatanyije n'abanyagihugu bahuye n'ibiza inkuru tugezwaho na tiyarive ndayishimiye uyu munsi wahariwe radiyo ku isi wahawe icivugo kigira kiti ikinjana cyo guhanahana amakuru kwinezereza no kungurana ubwenge uburundi bwawuhimbaje ku civugo kigira kiti guhangana n'ibiza n'isibe na cane cane ku kiyaga ca tanganyika n'uruzi rusizi mu gukingira abantu bahegereye ndetse n'ibikorwa bihakorerwa hari ubuntu onezima arongoye ishirahamwe ry'amaradiyo mu burundi abr avuga ko umwuga wo kumenyesha amakuru ufise uruhara mu kurwanya ibiza n'isibe bihanze uburundi muri kino gihe ni n'uno munsi rero dushishikara kuhimiriza amaradiyo abamenyesha amakuru gutegura ibiganiro bijyanye no gukinga ibi bijyanye n'imyuzurira ijwi rya amerika ryavuganye na bamwe mu banyagihugu bumviriza amaradiyo hirya no hino mu gihugu batubwira ko kumviriza amakuru bibafasha kumenya aho ibihe bigeze biramfasha kuko ndashaka kubwira cyane nk'abana nti bane banjye ku radiyo baguze ibi n'ibi n'ibi gutya na gutya bifasha kumviriza ko mu ntara hose mu gihugu cyose cyane cyane ndakunda nk'amakuru mu kirundi ndagenda yumviriza rimwe rimwe n'ahatari kenshi kumviriza radiyo biragufasha kumenya amakuru aba avugwa hirya no hino ku isi ariko kandi banasigura ko amakuru aca ku maradiyo atandukanye mu burundi atagifise akanovera nka kera nayo warawusanga wibiya mu ibarabara cyangwa akavayo ukajya usanga arakorokeye kumenyesha amakuru ko waragize neza ko babasabye ibintu by'amakarata sinzi ko ari kubera abategetsi sinzi icyo byaba bivako n'ahandi ibya kera n'iby'ubu si kimurazi biratandukanye abo bumviriza amakuru bavuga ko baca bahitamo kuja kurondera ayo ku mbuga hwaniro naho ibicabo byose bataba babyizeye kuri fesibuke mugaca numviza amakuru y'amaradiyo yose ajya avugwa ku iradiyo kuri izo sosiyo barayanoganza neza kenshi amakuru uza kusanga yavuze ku maradiyo no kuri izo sosiyo barayavuga ariko ntibaravuga cyo nabonye barabivuga mu makuru ariko iradiyo ijya ngurukana bumenyi rumva barabikwiriye ukabibona nyine kuno bimeze gutya ku mbuga yabikeneye ko umuntu yayungura akamenya y'ukuri ikindi basaba ni uko amaradiyo yokora mu mwidegembyo nka kera kugira ngo abanyagihugu baronke amakuru yuzuye kandi yizewe ni uko baba ukwidegenza kw'ibinyamakuru bigatoza amakuru hirya no hino biba bisanzuye amaradiyo ni menshi kandi ntibarondera amakuru cyane nk'uko yaronderwa kera hanyuma amaradiyo akundwa n'abanyagihugu batakiriho naho ku bijanye n'uruhare rw'amaradiyo mu kumenyesha amakuru yo kwirinda ibiza n'isibe bihanze abarundi honezime hari ubuntu atwara ishirahamwe ry'amaradiyo avugira mu gihugu amenyesha kwiyemiriza ryo kwirinda ibiza biciye ku maradiyo bishoboka yamara akavuga ko ubushobozi bwo gushikiriza amakuru yizewe bikigoye ibimenyesha amakuru amaradiyo ntiyorohewe cyane nicyo kimwe n'ishirahamwe nicyo gituma amaradiyo dusaba abasanzwe bafasha amaradiyo gushishikara kuyashyigikira uhereye no kuri leta rero tugasaba n'amashyirahamwe atandukanye amashyirahamwe mpuzamakungu n'ayaha iwacu gushishikara gushyigikira amaradiyo kugira ngo ashobore gutegura ibyo biganiro umuhinga mu bijyanye no gukinga ibiza n'isibe bunduye desire avuga ko imyuzure n'imiyaga bibandanya kuba byinshi mu burundi akaboneraho gusaba abarundi kugira umuco wo kwakira imburi imbere y'uko ikiza gishika byaba ibyo bumvise no ku maradiyo kuko hariho umuco utarashika mu barundi batari bake mbere na jewe ndi muna usanga urimo umuco wo kwakira imburi n'ingene wifata imbere y'uko kiza gishika umuyobozi ajeje ugisata cyo gukinga no gutabara mu gihe c'ibiza n'isibe general do brigade do police aniseti nibaruta nawe amenyesha ko mu bice by'imbo no mu misozi hanamye ariho hageramiwe n'ibiza rero bigatuma abenegihugu bati izabo ahatari hake bigatuma mbere n'umwimbu uba make kubera amazi aba yabaye menshi urafise imisozi isenyaguritse gusenyagurika kw'imisozi tubisanga cyane cyane mu misozi ihanamye ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru ubuhinga n'ibimenyesha amakuru busaba amaradiyo gushiraho no gukora ibiganiro bikwiye bigaruka ku biza n'isibe umunyamabanga ntahegerezwa muri ubwo bushikiranganje Ferdinand Manirakiza yabishikirije aho yari yitabiriye uyu munsi muri zone Gatumba ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru ubuhinga bwa none n'imenyesha amakuru bukaba buboneyeho gutumira amaradiyo akorera mu Burundi n'ibindi bimenyesha amakuru guha ikibanza gikwiye amakuru ajyanye no gukingira ibidukikije haba mu makuru ibiganiro biryohera umutima n'ibindi biganiro birimo inyigisho abarundi basabwa kumviriza amaradiyo mu ntumbero yo guhangana n'ibiza bituruka ku ihindagurika ry'ibihe abakenyezi basabwa kuba aba mbere mu gukurikiranira hafi ayo makuru biciye ku maradiyo kuko bafise uruhara runini mu miryango bityo birinze bazokiza byinshi nk'uko byashikirijwe kuri uyu munsi wahariwe radiyo mu burundi thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali
Listen to the radio. Oh, listen to the radio. Let's spend the night together. Baby, don't go. They sing it on the radio.
ubu naho ni wa wa mwanya tubashikiriza ibyaranze amerika muri kahise no muri ibi bihe tugezemwo ni mu kiganiro amerikana mutegurirwa kandi mushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza ukwezi kwa cumi na kabiri gushobora kwitwa ukwezi k'uburenganzira bwa muntu kuko ku itariki ya cyenda y'ukwa cumi na kabiri mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine n'umunani umuryango w'abibumbye onu wemeje amasezerano mpuzamahanga yo gukumira no guhana icyaha cya jenoside bukeye bwaho ku itariki ya cumi y'ukwa cumi na kabiri mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine n'umunani onu yemeje itangazo ry'uburenganzira rusange bwa muntu ariko rero dusubiye inyuma cyane mu mateka mbere yaho muri leta zunze ubumwe za amerika ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwa cumi na kabiri igihumbi magana arindwi na mirongo cyenda na rimwe itegeko rishimangira uburenganzira karemano bwa buri muturage the united states bill of rights mu cyongereza ryari ryaremejwe burundu risobanuye iki ikaze mu kiganiro amerikana leta zunze ubumwe za amerika yageze ku bwigenge bwayo mu gihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatandatu imara imyaka cumi n'itatu yose itagira itegeko nshinga leta zayishinze zari ziyigize nizo zonyine zari zifite amategeko nshinga yazo bwite azigenga igihugu cyo cyagenderaga ku cyo twakwita nk'itegeko ngenga abaharaniye ubwigenge bwacyo bari barise the articles of confederation mu cyongereza ryari ryarashyizeho urwego rw'ubutegetsi bw'igihugu cyose rumwe rukumbi rwitwaga confederation congress rwari rugizwe n'intumwa za leta zose z'igihugu ariko nta ngufu rwari rufite ntirwashoboraga gukemura impaka n'amakimbirane by'urudaca byari hagati ya za leta ku bibazo bitandukanye ingero ni nko ku byerekeranye n'imipaka yazo imisoro ubucuruzi gukora ifaranga na pansiyo z'abasirikare barwanye intambara y'ubwigenge bari baravuye ku rugerero ni ukuvuga ngo ninde wagombaga kuzibaha kubera izo mpamvu confederation congress yageze aho ishyiraho indi nama nini yaguye y'intumwa za leta zose bise grand convention kugira ngo ivugurure itegeko ngenga ryariho iyi nama yateranye amezi ane mu mujyi wa philadelphia muri leta ya pennsylvania mu burasirazuba bw'igihugu kuva mu kwezi kwa gatanu kugera mu kwa cyenda igihumbi magana arindwi na mirongo inani na karindwi ntiyavuguruye itegeko ngenga ahubwo yakoze undi mwandiko mushya bidafite aho bihuriye na gato uretse gukemura impaka n'amakimbirane byari hagati ya za leta washyizeho n'inzego z'ubutegetsi bw'igihugu cyose nshyashya kandi zifite ingufu zitari zarigeze zibaho na rimwe arizo urwego nshingamateka congress yasimbuye confederation congress urwego nyubahirizategeko ruyobowe n'umukuru w'igihugu na maison blanche n'urwego rw'ubucamanza rukuriwe n'urukiko rw'ikirenga wateganyije kandi n'uburyo zigomba gutandukana kuzuzanya kwigenzura no kugenzurana niwo wabaye itegeko nshinga rishya rya leta zunze ubumwe za amerika tuzi kugeza n'ubu ryemejwe burundu ritangira no gukurikizwa mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani n'icyenda nyamara rero bamwe mu baryanditse baje kwitwa ababyeyi b'igihugu the founding fathers mu cyongereza basanze riburamo ikintu bo babonaga gikomeye ni uburenganzira karemano bw'abaturage impaka zari zaratangiye mu gihe bari bakiri mu mirimo yo kwandika itegeko nshinga rishya ubwaryo zarakomeje kugera no mu nteko ishinga amategeko congress ya mbere na mbere y'igihugu yatangiye imirimo yayo bwa mbere ku itariki ya kane y'ukwa gatatu igihumbi magana arindwi na mirongo inani n'icyenda mu kwa cyenda kwakurikiyeho congress yarateranye yiga kandi yemeza umushinga w'ivugurura rya mbere ry'itegeko nshinga ukubiyemo amahame y'uburenganzira bw'ibanze ntavogerwa bwa buri muturage the united states bill of rights mu cyongereza nk'uko itegeko nshinga ribiteganya congress yahise iwohereza muri leta zari zigize igihugu kugira ngo nazo ziwemeze kandi ziwinjize mu mateka bwite yazo ratification mu cyongereza mbere y'uko uba itegeko rya burundu itegeko nshinga rivuga ko ivugurura ryaryo rigomba kubanza kubona umugisha byibura wa bitatu bya kane bya leta zigize igihugu mbere rero y'uko wemerwa burundu icyo gihe mu mpera z'umwaka w'igihumbi magana arindwi na mirongo inani n'icyenda leta zunze ubumwe za amerika yari igizwe na leta cumi n'enye inteko ishinga amategeko zazo imwe imwe iwayo zatangiye rero gukora itora maze ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwa cumi na kabiri igihumbi magana arindwi na mirongo cyenda na rimwe leta ya virginia nayo ni mu burasirazuba bw'igihugu iba iya cumi yawemeje inteko ishinga amategeko yayo imaze kuwuha amajwi ya ngombwa bityo bill of rights iba ibonye ubwiganze bwa leta zari zikenewe iba rero ibaye itegeko burundu ijwi rya amerika bill of rights igizwe n'ingingo icumi mu magambo make ibuza congress gushyiraho amategeko yemera idini iryo ari ryo ryose ni ukuvuga rero ko leta zunze ubumwe za amerika itagomba kugira idini rya leta congress ntigomba gushyiraho amategeko abangamiye mu buryo ubwo ari bwo bwose uburenganzira bwo kwihitiramo no gukurikiza no gukurikira idini ushaka bill of rights yimakaza kandi uburenganzira bwo kuvuga ikikuri ku mutima cyose nta bwoba bwo kubizira uburenganzira bw'itangazamakuru uburenganzira bwo guterana mu ituze n'uburenganzira bw'umuturage bwo kubaza guverinoma ye ku byo yumva cyangwa abona ko bitagenda neza ivuga ko uburenganzira bw'umuturage bwo gutunga intwaro budashobora kuvogerwa kandi ko abaturage bafite uburenganzira bwo gushinga imitwe yitwara gisirikare ariko igendera ku mategeko umutungo bwite w'umuturage ni ntavogerwa itegeko rigomba kurengera abaturage bose kimwe leta ntifite ububasha n'uburenganzira bwo gusaka umuturage no kumufatira ibye nta mpamvu yemewe n'amategeko bill of rights ishimangira ko leta idashobora guhatira umuturage kwishinja iyo aregwa mu nkiko kandi uyu muturage agomba kuburanishwa mu ruhame n'urukiko rwa rubanda rwemewe n'amategeko urubanza rwe ntirutinde kandi ntirubogame agomba kugira abanyamategeko bamwunganira bill of rights isoza ivuga ko uburenganzira bw'umuturage butangirira ku bwanditse mu itegeko nshinga bwonyine gusa ariko ko atariho burangirira nyuma ya bill of rights itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika ryagize andi mavugurura makumyabiri n'atandatu bill of rights yo ntiyigeze ikorwaho na rimwe kugeza n'ubu uko yanditswe icyo gihe niko ikimeze kuki kubera ko nk'uko abahanga mu by'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika babisobanura niyo nkingi y'ukuntu abanyamerika bakomeye ku bwisanzure bwa buri wese kubuza guverinoma yabo kubakandamiza no kugira leta igendera ku mategeko kandi iyubahiriza inabikora koko nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi umunsi w'amahoro mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
mwese mwari muduteze amatwi aho niho ibiganiro byacu birangiriye turabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika turabashimiye kandi na bagenzi bose bagize uruhara muri ibi biganiro nadia taha niwe yadufashije kubashikiriza ibi biganiro kuri mikoro mwari kumwe nanje oriyani itanga ishaka mugira amahoro n'umunsi mwiza